Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mungu ni tariki cumi na zine y'ukwezi kwa kane mwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederika nkunikije je ndavye nkaha ino aho nkorera muri muri universite ndimwo no muri departement nkoreramwo mu ikintu duharanira cane ni ukuraba ingene duhindura ingene twigisha porogaramu twigisha kugira ngo umwana aheze amashuri ari pre kuja gutangura akazi uyo ni leonce ndikumana doyen wa faculte ya ekonomi muri kaminuza amherst university iri mu ntara ya massachusetts muri leta zunze ubumwe za amerika ni inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye abasenyeri bo mu rwanda basabye ikigongwe ku ikete banditse isabira kigongwe abasaza hamwe n'abarwayi bagiriwe n'ivyaha vya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere abasenyeri ba ekiriziya katolika mu rwanda basabye ikigongwe ku butumwa baheruka gutangaza ku munsi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku itariki indwi y'ukwezi kwa kane igihe bari banditse ikete risabira imbabazi abasaza n'abarwayi bagiriwe n'icaha ca jenoside ko bari basabye rero ko bokoroherezwa ibihano abo basenyeri bavuga ko iryo tangazo ryasohotse mu gihe kidakwiye ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kabuyi ari i kigali mu rwanda iri tangazo ryasohotse ku mugoroba ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane ubwo wari umunsi wo gusoza icyunamo cyari kimaze iminsi irindwi iri tangazo ryashyizweho umukono na musenyeri rukamba philippe uhagarara inama y'abepiskopi gaturika bo mu rwanda riragira riti muri iyi minsi abepiskopi gaturika twandikiye abakristu tubashishikariza gukomeza guharanira ubumwe n'ubwiyunge gusaba imbabazi no kuzitanga mu rwego rwo gukomeza kwibuka twiyubaka muri iyi baruwa hari ibyakomerekeje abantu cyane cyane ibirebana n'ibyo twasabiye abasaza n'abarwayi bari mu munyururu bafungiye icyaha cya jenoside tubabajwe n'uko byakomerekeje abantu cyane cyane bitewe n'igihe twabivugiye ibyo si byo twari tugambiriye dusabye imbabazi kuko twabivuze muri iki gihe gikomeye cy'icyunamo iri tangazo risoza rigira riti dukomeje gufata mu mugongo abacitse ku icumu n'umuryango nyarwanda muri rusange muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ubu butumwa busohotse nyuma y'uko umuryango wita ku bibazo by'abarokotse jenoside ibuka utangaje ko utishimiye ubu busabe bw'abepiskopi gaturika bo mu rwanda mu cyumweru gishize ubwo u rwanda rwari mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi wasangaga abayobozi bayibuka babigarukaho mu mbwirwaruhame bagezaga ku baturage mu butumwa bwa bwatanzwe n'umuryango wibuka tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa kane ubwo hibukwaga umunsi ngabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga iza mintwari zasize abatutsi bari bahungiye ku ishuri rya eto kicukiro bakicwa perezida wa ibuka bwana dusingize mungu jean pierre yasabye perezida wa repubulika kuzashishoza ku cyifuzo cyatanzwe n'abasenyeri gaturika bo mu rwanda mu ibaruwa yabo banditse igasohoka tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane isabira abasaza n'abarwayi bakoze jenoside koroherezwa tumusabe kandi ko kuba hafungurwa abasaza bafungiye ibyaha bya jenoside bagafungurwa kubera ko bashaje gusa icyo kintu cyakwitonderwa kuko abo bantu usanga ari bo bakoze ibara muri za mirongo itanu n'icyenda mirongo itandatu na gatatu itandatu na gatandatu irindwi na gatatu mirongo icyenda na kane ijambo nk'iri kandi ryamagana ifungurwa ry'abasaza bakoze jenoside ryumvikanye kuri uyu wa gatandatu ubwo hasozwaga icyunamo ku musozi wa rebere mu mujyi wa kigali ahari urwibutso rushyinguwemo abanyapolitike banyuranye bishwe bazize ibitekerezo byabo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg bizimana jean damascene yavuze ko jenoside yabaye mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yateguwe na mbere agaruka ku mazina y'abantu bahoze bayobora ishyaka rya mrnd ryari ku butegetsi avuga ko ibikorwa byabo bya mbere ya mirongo icyenda na kane byagaragazaga umugambi mugari wo gutegura jenoside aba bantu ngiye ntangaho ingero ubu ngubu bose nahoze ndeba abato barengeje imyaka mirongo irindwi n'itanu abandi bakabuga bari hejuru y'imyaka mirongo inani iyo hari abantu bamwe na bamwe rero bavuga bati aba basaza ni bari kure barakuze kandi aribo baroze u rwanda muri ubu buryo nkeka ko ari ukwirengagiza ukuri mu muryango wibuka kandi hari n'aberuye bavuga ko aba basaza basabirwa koroherezwa ari nabo bagiye bica bagenzi babo bashaje ndetse ko hari n'abarwayi biciwe mu bitaro uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka ayishakiye naftari ntabwo aribwo butumwa abantu bari babategereje nk'abarokotse jenoside bari babategerejeho bumvaga bakabafashe mu mugongo cyangwa se bagatera n'intambwe yindi abantu bakaba hakabaho gusaba imbabazi gusaba imbabazi z'icyaha cyakozwe aho gusabira imbabazi uwakoze icyaha kuri uriya munsi twebwe rwose mu myumvire yacu abantu bahamwe n'ibyaha bakwiye gufungwa bakarangiza igihano naho abo basaza bish- bishe abandi basaza abakecuru bishe abandi bakecuru bishe impinja abo bafite uburwayi bishe abarwayi hirya no hino mu bitaro mwarabyumvise ntekereza ko ubundi igikwiriye ni uko umuntu wahawe igihano yagikora akakirangiza ubu butumwa bwasohowe n'abasenyeri gaturika bo mu rwanda busabira imbabazi aba basaza bwasomwe mu kiliziya zose tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane benshi mu bacitse ku icumu babwumvise bavugaga ko umwanya watoranijwe nabi kuko izi mbabazi zitagombaga guhuzwa n'igihe abarokotse jenoside babinjiyemo cyo kwibuka babo bishwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta umurwi w'igihugu ushinzwe impunzi muri teritwari ya uvira mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo watangaje ko kuva uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda utanguye umaze guha ubuhungiro abarundi amajana abiri na mirongo inani n'umunani kandi kubandanya kwakira abandi barundi basaba ubuhungiro kubera imvo za politike mu gihugu cyabo ni inkuru ya vedaste ngabo umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika y'uvira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko kuva tariki ya cumi na kabiri na tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatatu gushize yatanze ubuhungiro ku mpunzi z'abarundi magana abiri na mirongo urunani n'umunani zari mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira ho muri teritwari ya uvira gusa ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo ya sange na kavimvira ziri muri teritwari ya uvira twasanze hanze y'izi nkambi mu bihangare bihari hari imiryango irenga mirongo ibiri imaze icyumweru cyose ihunze igihugu cy'u Burundi ihungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo kubera impamvu z'umutekano zigenda zigaragara ku muntu ku giti cyiwe nabigo esiteri n'umwe muri abo barundi bamaze icyumweru bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo jewe umugabo wanje baraje baramutora mu ku kwezi kwa gatatu bamutwaye mu ijoro abo bantu kandi ntabonzi bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje ahari ngo ndimo ndamunyegeza ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi yari ngo ni ukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusange ari ngaho ngo dusanze atari ngaho ngo nawe tuzoca tugutwara ndavuga ati none gamana je ko bamutwaye nkabasigaye ku- mutwana tubiri je nguma aha nanje baze bantware baje kunyitsa nzi- kunyica nziriki burya icyo bikora nanje naciye nturugo maze guta urugo nanje ncanza ndarara mu ishyamba n'utwo twana tubiri mbere hariho n'ahantu nageze mpakwa kugwa ku giti n'akakana kari mu mugongo nca ndara mu ishyamba ndavuga ati aha ni imana kweri yikorera burya bukeye naciye nguma nzi ukunyene kuko je ntiruka muri komini marangara provinsi ngozi nca nguma nzi ukunyene niko guca ngera no ku cyambu nca ndambuka baranyambutsa nca ndaza nshashikira mu bandi muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo abenshi muri bo ni abava mu ntara za kibitoki bubanza ndetse na ngozi aho bavuga yuko gutotezwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonerakure biri mu bituma bahunga uburundi nk'uko twabisobanuriwe n'aba babyeyi mbere nari nahungiye mu gihugu cya tanzania baraduhungura batubwira yuko mu, mu burundi ari amahoro ko nitwashika mu burundi mu bibazo twagiye duhunga ko bazobidukemurira cyane by'umutekano n'iby'imibereho mu gihe umuntu aba yari asize ibintu bimwe agasanga byarangiritse tumaze rero gushika siko twabisanze twasanze ibintu by'iwacu bimwe byarangiritse hanyuma ikibazo cy'umutekano naco duca dusa- duca tubona baca batubwira yuko twebwe twa twahungiye tanzania rimwe na rimwe turi bamaneko biturutse kuri ca gihe bafatiye impuzu za, za gisirikare mu mikambi y'induta ngo hasiri ngo niyo yazizanye ico kintu caratumye tugira umutekano muke cane cyatumye nza ni uko nabonye twari turyamanye mu ijoro umugabo wanjye mbona baraje kumutora mbona baramujyanye ndategera ko agaruka ndabura ijwi tubona naciye mvuga ati cyaje gutora umugabo wanjye nicyo gituma neza kuntora nca ndazina julienne sabimana ari mu bategereje guhabwa ubuhungiro muri iki gihugu ari hanze y'inkambi y'agateganyo ya sange asigura yuko bari mu buzima bubi kuko bafungura bigoranye kandi bakarara ahantu habi turi hano hanze mu rupangu twabuze ko tubigiraho ko kugira turonke indyo biratugora kuko tu- bataratujana mu kigo nari kuronderera umwana ndabe ko noronka n'intu nzeye n- n- n'agafu ndamugaburira kuko hari igihe hari n'igihe dukora bakatwima amahera tukaza kuyatora bukeye bashira iyo imvura iguye tuca tuzinga utuntu iyo igwanye n'umuyaga tukabura uko tubigira ya- yahita tukongera tukagira ane tukongera tukasanzurura utuntu hamaze gukamuka kuko iyo igwanye n'umuyaga haragwa amazi menshi cyane umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya uvira bwana jore mupepe yemeza yuko nyuma yo kwakira ndetse no gufotora aba barundi bahawe ubuhungiro bazabavana muri izi nkambi z'agateganyo bakabohereza mu nkambi ya murongo iri muri teritwari ya fizi aba barundi bakomeje kwiyongera mu nkambi z'agateganyo za sange kavivira na mongebonge mu gihe hasi yari ifatikanije na leta ya tanzania n'iy'u burundi ibo bakomeje gutahura impunzi ziri muri tanzania ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika muri sange yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze vedaste tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubushomeri muri rusange mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere buguma bwiyongera bivuye ku mvo zitandukanye abatumire mu kiganiro cacu eh, professeur Laurence Ndikumana dr Inosambano na Lionel Ndayishimiye baciye irya nino ico kibazo Lionel Ndayishimiye aratangura avuga ukuntu ikibazo c'ubushomeri cifashe muri iki
akazi mu burundi umuntu abandanya ashakisha aho bagize amaperedofure agashirayo akaraba ikivamo umugabo umuntu ntiyicaye aguma ashakisha akaraba hapfa akikondera akazi ubundi umuntu aguma araba utuntu yoba arakora kugira ashobore kwiyungunganya kuko uno munsi mu burundi kuronka akazi si yororo ni ikintu gikomeye cyane mbere novuga yuko ari n'ikintu mene na leta mbona yuko eh, yarengewe yarengewe kuko nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga yuko uno munsi leta itari kapable yo guhereza ubuzi abantu bose bahije amashuri ku bwanyu mwarakoze ibintu byose bikenewe hari ikintu mu- mwibaza mwokora kugira ngo mwongereze amahirwe kugira ngo murobe- mu- murabe ko nk'abakoresha bafi- ba- baravye nka rwandiko rw'amashuri mwe- mwanonosoye ka ivyigwa mwize ubuhinga maze kuronka aho mwakoze hose kugira ngo bace babona ko ah, wobagirira akamaro ah, mu kazi kabo muri sosiyete yabo canke muri ahantu hose abakoresha bari ego ntako tutagize ntako tutagize turadepoza nk'uko amategeko abisaba nk'uko abo abo bantu baba bakeneye abakozi babi- babi- babisaba tukadepoza mugabo ikintu kihari ni uko bigoye biragoye kuko abasaba akazi ni benshi hama aba- aba- aba- abagatanga nabo ni bake urumva biragoye cyane biragoye biragoye mugabo turagerageza uburyo bwose kugira ngo dushobore gukora i- i- i- ibitegekanywa mugabo bikagorana Eh, Professeur Leonce eh, Ndikumana eh, mwaranonosoye ivyerekeye ubutunzi murazi ko ubutunzi kw'isi eka henshi butifashe neza cane cane mu bihugu- mi- mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere eka ikibazo ca- c'ubushomeri ni ikibazo gihambaye cane rwose ikintu urwaruka rwogira kugira ngo amashure rwanonosoye eka ubuhinga ruzi buboneke nike hari inama mwogira urwaruka rugiheza amashure ya kaminuza Eh, ura- urakoze rwose kandi nda- ndagushimiye daboro ko- yuko mwagize iki kiganiro kandi nibaza ko na- nashaka ko nobasaba yuko mwobigira kenshi kugira ngo abantu baronke- baronke akanya ko kuganira ibintu vyerekeye ubutunzi bw'igihugu ah, ubuzima bw'aba- bw'abakiri bato bariko baraheza amashuri Ah, hanyuma ico na- ibi- hariho ibintu bi- ndashaka gushira ku rutonde vy'ibyo kuganira turonse akanya icya mbere cyerekeye ah, am- amashuri aba aba aba- abakiri bato bariko bariga ubuhuye n'ingene ah, edukasiyo y'uburundi i- ibafasha hanyuma ikindi nicerekeye kuronka akazi kurondera akazi icya gatatu ni ni na- nu- ntuze i- ingene ah, umu- uwo mush- uwo mushinga ntaheje kuvuga aheze- ah, yavuze yuko leta ita- itari bushobore ku- kugira ngo irongere akazi abandi bariko baraheza amashuri bose nashaka ko twovugana ivyerekeye ingene ah, ab- abikorera utwabo ico twita secteur prive nabo bofasha kugira ngo ah, i- ingene abanya- aba- abana baheze amashuri baronka akazi aho rero nza gushiramwo n'ibi- na na ntuze na n'amabanki ingene yobafasha ku vyerekeye u- ico ndashaka guherako nuko ah, ibi iki kibazo turiko turaganira si ikibazo cerekeye uburundi gusa Ki- ingorane yuko yuko abana bariko baraheza amashuri y'abasegondere y'abauniversite bataronka akazi nkuko nkuko nka kera si uburundi bwonyene uravye je nkora ku bihugu vya afurika vyose nda- ndaraba no mu- no mu bihugu biva- vyo mu bi- vyo mu yandi marejo amerika latine no muri azi ni ingorane ama- amaleta yose ubu ariko ara- ariko arabona kubera leta nta buryo bufite bwo kuha akazi abariko baraheza nka kubera twe aho twaheza akazi aho twaheza amashuri benshi baja muri baja gukora muri leta akazi kara- kara- karaboneka ubu rero ubu rero ntibigishoboka si mu burundi gusa si mu si mu bihugu byo muri afurika gusa ni hose Iki- i- igikenewe rero ni uko ni ukuraba ingene ah, secteur privé n'aba n'abajeni bariko baraheza bashobora kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ikibabeshaho urumva ica mbere gikenewe ni uko systeme d'education nayo nyene yiyadapta kuri ku kuri realite nshasha je ndavye nkaha ino aho nkorera mu- mu- muri muri universite ndi- ndimwo no muri departement nkoreramwo mu ikintu du- duharanira cane ni ukuraba ingene duhindura ingene twigisha programme du- twigisha kugira ngo umwana aheze amashuri ari pre kuja gutangura akazi haba muri muri secteur privé haba muri muri muri secteur privé hari ico twita turiko tu- eh, eh, ah, ah, concept shasha yitwa experiential learning ni ukuvuga umwana akaba ari mu ishuri mugabo ariko arondera experience kuko urabona ugiye gu- kurondera akazi kenshi icambere bagusaba akazana- experience ariko ugasanga kenshi abo banyeshuri batarakora Eh, bagaca bakwa- um- um- um- umuntu ya- a- a- a- ugiye muri interview akavuga ngo ufise experience yahe je mvuye mu ishuri nogira experience gute mugabo aha twebwe ingene tugira ntugira ngo umwana ahejeje iyo myaka ine ya universite ura turacagira imyaka ine twebwe kugira ngo azobe yagize a- agize- azobe yagize amastage omwe abiri hajya muci kuko hari ino muci ntabyo kugira ngo uragiye muci muri vacances vakanse ntizibaho uvuye mu ishuri uja ku kazi ugakora ari ari eh, ari stage ari gukora akazi bisanzwe I- ibibazo Ikindi- ego Ah?
ibibazo mushikirije Hama, iki- ego ikindi naco ni uko meme no mu ma- no mu no mu vyigwa dutanga hariho ivyigwa bishasha twasize muri programme vyitwa job skills ni ukuvuga uburyo kugira ngo urondere akazi uburyo kugira ngo ushitse ku kazi uzo- uzoshobore kuro- kuba kuba performa ivyo rero nibaza yuko no muri sisiteme y'uburundi bakwiye kubi- gutangura kuvyiyumvira kugira ngo umwana ariko ariga ekonomi ariko ariga histoire ariko ariga geografi amplusi yabirya twahora turya kera twebwe bashiremwo amakuru ab- ab- abumvisha ingene le monde ya emploi le monde ya secteur privé Ikora.
ingene umuntu i- i- i- ashobora kwiro- kwikorera utwiwe bishoboka ego me hanyuma hanyuma kugira ngo umwana azoheze amashuri atagira ati atwaye kudepoza dosiye muri muri muri fonction publique gusa mugabo afise nu- n'ibyindi- n'ibindi vyiyumviro yerekana yako- yaranguye Ni- ivyo nivyo eh, dr eh, innocent mbano namwe nibaza ko ah, amashuri ya kaminuza dr mwaheje mu gihe eka mu myaka nk'ibiri ire- iheze ikintu mubona cokorwa cokorerwa abakiri bato tuvuze mu burundi gusa twavuze ko ico kibazo kiri ahantu kw'isi hose ikintu ubona co kwitabwaho cane niki ikintu mbona nk'uko profesa yaje kubivuga nibaza kuraba kwanza ingene edikasiyo itunganije icya kabiri ni ukuraba politike y'igihugu ku byerekeye ibyo gutanga akazi icya gatatu ni ukuraba n'uburyo buhari eh, bushobora cyane cyane gufasha abantu kugira baronke akazi ku byerekeye edikasiyo nibaza ko mu, mu ah, bari bakwiye kuraba ko i- eh, ibyo batanga ibyo bigisha bijyanye n'ibyo oh, isoko ryo gutanga akazi eh, bisaba kenshi na kenshi bagahimiriza cyane ugwaruka kwiga ibintu eh, biri kuri marse di travail kugira bavuye ku ishuri bashobore gushikira ku kazi Mu- muri ivyo re- muri icyo gihe rero nibaza ko igihe bari ku ishuri bogira eh, ni- n'iyindi porogaramu nokwita formation yari ibyo byari kubavugamo amastage igihe bari ku ishuri bakagira amastage hanyuma muri politike nayo igihugu bifise nibaza ko bohimiriza cyane cyane abantu baba bafise abikorera ibyabo bafise eh, nk'amaentreprise muri secteur privé bagashyiraho politike yo gufata abanyeshuri bakiri ku mashuri bakaza barabaha amasaje kuko eh, nk'uko bavuze bya experience rimwe na rimwe iyo bagiye kugira amasaje ahantu muri entreprise hari igihe iyo bahejeje akazi iyo entreprise ikeneye nk'abo bantu ishobora guca ibafata byotangura rero bakiri ku ishuri ntibarindire ko banje guheza po- eh, guheza guheza kaminuza icya gatatu nacyo kwerekeye iburyo nibaza ko leta yoshiraho eh, politike yerekana ko eh, kuko ugwaruka ni ugwaruka rw'igihugu kandi niko kazoza k'igihugu ni nacyo gituma ugwaruka eh, leta politi- leta ishobora gushyiraho ikigega eh, gishobora gufasha mu gihe abana bahejeje amashuri kugira bashobore kwiyungunganya baja mu mas- baja muri secteur privé baje baja hamwe mu makoperative bakaraba ko bashobora kugira ikintu ikindi nacyo impanuro bashobora gutanga siritu ku bantu bahejeje amashuri ni ukumenya ko akazi kose ari akazi rimwe na rimwe hari abantu baheza kaminuza bakavuga ati ntagiye kuba eh, kubera n'izi ibi ntagiye gukora mu izi byose ushobora kuronka kugira akazi nababwira yuko nk'aha i buraya ushobora gusanga hariho nk'abantu baheje amakaminuza baheje n'amadoktora rimwe na rimwe ugasanga no gukoropa barakoropa donc kutagaye akazi akazi bakamenya ko akazi kose gashobora kukokipa ushobora gukora Yarakazi.
muri muri icyo gihe rero abantu bahejeje kaminuza ntibiyumvire gusa ko kubera bahejeje kaminuza ntiheza kuza gukora aha nk'uko twahora tubibona kuva mbere hose nibaza ko akazi kose bashobora gukora no kujya kurima mu mirima ni ukubera nibyo navuze biva kuri politike y'igihugu hariho nk'abantu baba bafite nk'imirima minini eh, barashobora kuvuga ati mbo kubera rero politike y'igihugu gufasha abanye- abahejeje kaminuza genda uze kuraba aho uza kurima mugabo leta ikaba ifise ingene yabifashijemo Yego, me- igihe ugiye kurima ugashobora no gusanga ushoboye kuronka ico gufasha kugira umwanya uzoba uri kurarondera akandi keze- kazi keza Eh.
nibaza ko ari ibyo bintu ushobora gushimikira ko jewe Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo y'ijwi ry'amerika leonidas mwiriwe neza muri hega leonidas ndi ku ntega muri komine ntega muri province kirundo akandi kazina ninde leonidas ndayikengurutse ndayikengurutse murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo c'ubushomeri ku banyeshuri bahejeje kaminuza si mu burundi gusa ni ibintu vyibonekeza mu nko mu bihugu nka vyose bikiri mu nzira y'amajambere duga kw'ijambo ikibazo c'iyumviro yego murakoze cyane icyumviro nari mfise kibyerekeye agashomeri gaha iwacu mu mu kirundo aha ku ntega ibishomeri eh, si byinshi cyane Twe- burya twese twara twarishize hamwe turaja mu makoperative mu mashyirahamwe hamwe turakotesha twishize hamwe tukarima imiceri ahandi abandi abandi ugasanga bajya bahejeje amashuri ugasanga akazi bakagaye bagaca bigira mu mu ma- mu mavire hariya i bujumbura ahandi bakagenda za uganda abandi bakagenda mu bindi bihugu ugasanga barimo barahunga bwa buzi aho boje ngo dushire hamwe ngo dukore bamwe bagaca baguma bagenda ariko bamwe bamwe twe mbona ata ngorane nabwo twamaze twam- twamaze amashuri ntaco tubaye turaronka icyo dufungura ariko turaguma dukebura abandi nyine uh, me- bameze nk'abagaye isuka kandi isuka ariyo kamaro kanini cyane cyane Eh, nyakubahwa kiyumviro nari mfise nico murakoze bwatuguma nyine tubakebura ariko bazoza murakoze leonidas eh, eh, lionel eh, ndashimiye eh, professeur leonce eh, ndikumana yavuze ibibazo bihambaye cyane rwose reka ikibazo eh, ca gatatu yashikirije ni co kuraba ukuntu nk'ama nka se aba eka abarondera akazi botangura naho nyene kurondera mu masekiteri prive eka n'abakora mu masekiteri prive bakitaho ubwo gwaruka ntitwogaruka ku kibazo gihambaye cyane rwose yavuze cerekeye inyigisho zohindagurika kugira ngo eh, umunyeshuri yaje kaminuza ashobore kuba ari umuntu ashobora kuja kurwanira akazi n'abandi bantu baba bafite experience eh, hari ico mwongera ko kuri ico ciyumviro Leon- Le- Leonel
ego cyane hari ikintu yavuze ki- kizima ki- ikintu kiri kweze mpapuro avuga ikintu cyerekeye ese uwo munyeshuri musoho- musohoye ahejeje kaminuza ah, ari kapabure yo guhiganwa tuvuge nk'akarorero nk'ubu muri kano karere turimo ari kapabure yo guhiganwa n'abandi abanyeshuri bize izindi za kaminuza nicyo n'ikintu amakaminuza na cyane cyane ibintu byerekeye muri edikasiyo baba bakwiye gu- gu- gu- gukorera ko cyane bakabona yuko uwo basohoye ari kapabure yo gushobora kuvuga ati naho ato- leta itumurotsa akazi ejo arashobora kwiyungunganya arashobora kwicara uruhande rumwe atiyumvira ukungene arashobora gushika ku yindi sitade mugabo rero uko biri kose icyo kintu ni cyiza mugabo ikintu byo gumashimikira ko ni leta kuko leta novuga yuko leta iciye ikintu bigiciye kuko leta novuga yuko iretse abainvestiseri bakaza aha mu burundi hariho ikintu nako cyo novuga yuko ikintu cyo kurondera akazi nacyo gishobora kuba mugabo aha mu burundi babona yuko abantu batanga akazi aguma ari ba bandi nyene kuko ngaha mu burundi mu gutanga akazi sinovuga yuko batanga akazi ko baba bakeneye abakozi ahubwo ndabona yuko igihe batanga akazi basubiriza abantu bagiye muri retraite canke bagasubiriza abantu bavuga batakiri bazima abantu bobo baritavye imana nibwo buzi ico usanga abantu benshi bariko barakura ngaha mugabo nta kintu gishasha gishobora kuza bikivuge yuko ati iyi ni entreprise prive igaje ikorera aha mu burundi itanga akazi ku bantu aba n'aba n'aba n'aba kubera novuga yuko novuga eh, ko ndabibona novuga yuko leta itugurura imiryango ku bantu ku ba investisseur kugira nabo bashobore gushika mu gihugu kuko abainvestiseri baje abanyamahanga n'abandi bose cyangwa abanyamitaha mu burundi nabo nyine barababloke kugira bashobore gufata imitaha yabo bayinvestisa mu burundi kubera baba babona ukungene leta ibyo irasaba uko ibafata bakavuga ati hako mfata amamiliyaridi y'iwanjye nkayanvestisa muri ibi kandi mbona leta nayo igira ukuntu usanga leta ntiri kwiyumvira cyane cyane kugwaruka ilifo leta yuko yokwiyumvira kugwaruka ikaraba ati esike iyi tuwasansekisi gusa y'ugwaruka tugiye kubashyira hehe ko bari bafite ingufu zo gukora ku gihugu kiri muri amva developuma ubu ariko twari tugeze gukora leta iri kwidufasha iki kugira nabo aba bantu ofesi novuga yuko turibagirwa cyane twebugwaruka turibagirwa uza usanga leta hari ibintu bimwe bimwe iriko irishira iriko irakorera ko cyane mu byerekeye politiki mu byerekeye amatora
yego professor leonce uh, ndikumana hari uh, za kaminuza nyinshi muri leta z'ubumwe za amerika zirakunda kuba zikurikirana cyane cyane nk'abanyeshuri baheza amashuri yisumbuye bafite amanota yo hejuru cyane rwose abanyeshuri bazi vya tekinoloji ugasanga barabitaho bagashobora no kubaha imfashanyo ariko mu rundi ico kibazo urwaruka rwoba rukora ibishobotse byose kugira ngo rutakambire nk'amashyirahamwe mu Burundi ikazaba ibiro biserukira ibihugu byabo za centre culturel z'ibihugu biserukirwa mu Burundi kugira ngo nk'abanyeshuri bahejeje bafite amanota menshi cyane rwose ikaba bari mu bushomeri bashobore kuronka ahantu boja kubandaniriza bakoresha ubwenge urakoze kuri icyo kibazo reka mbaze mvuge kuri icyo uwo mushinga ntahejeje kuvuga avuze yuko hariho ingorane cyane yuko abana baheje amashuri nta kazi kaboneka kubera ama entreprise ni make hanyuma niyo niyo kabonetse hari igihe batamenya ko kariho icya mbere icyo nashaka kuvuga ni uko kugira ngo iyo ngorane ikomeye izotorerwa umuti kuko si ibintu bizoba umwaka umwe ni ibintu bifata umwanya birasaba yuko ni ishyirahamwe ni partenariya ante leta na sekiteri purive kugira ngo leta bakoranyije na sekiteri purive baraba ingene bofasha abana baheje amashuri abana daboro bakiri mu ishuri ingene bokwiga uburyo kugira ngo bazoheze amashuri bari kabisa bafise bari pre kuza gukora muri muri secteur privé cyangwa kwikorera utwabo hanyuma ikindi ni uko leta na secteur privé shizemo n'amabanki boraba ingene bagira ingene bofasha abana baheje amashuri kugira akantu kugira ngo bisununure ari mitahe ari amasantre de formation kugira ngo ari umujene ahejeje cyangwa gurupe y'abajene bahejeje bagomba kuja hamwe kugira ngo bagire bati batangure agaproje ari uko boronka akadeni kari subventione katababaza cyane ari uko muri iyo muri iyo porogaramu yoba yagizwe na leta bafatanije na secteur prive harimo n'amabanki hari ibihugu bibiri bimaze kugira amainitiative nk'ayo bibaza ko turose kandi turashobora kubibandanya nko muri kenya muri malawi hariho hariho de porogaramu zimeze nk'uko oya turagushimiye professeur leonce ndikumana turagushimiye nawe dr innocent bano eka na lionel ndayishimiye mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka tubibutse amakuru twabashikirije twabwiye ko abasenyeri bo muri katolika muri eklesiya katolika mu rwanda basabye ikigongwe ku ikete bari banditse ka icunamo k'igitangwa mu rwanda itariki indwi y'ukwezi kwa kane twabwiye kandi ko umurwi w'igihugu ushinzwe impunzi muri teritwari ya huvira mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo watangaje ko kuva kuri uyu mwaka ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda utanguye umaze ikawa uyu murwi umaze guha impunzi z'abarundi amajana abiri na mirongo umunani n'umunani ubuhungiro aha rero inshuti mwese abaduteze amatwi niho turangirije ibiganiro byacu turashimiye abaduteze amatwi tukaba dushimiye na enjeniyeri reka na jeffrey yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese kandi mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese